Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana waggaa haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqoo tokko giddu galeessatti qarshii dhibba shaniin gurguramee jira. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan bara 2014tiin namoonni dubbisne kanneen gurguranis kanneen bitanis lukkuu, re'ee, hoolaa fi qotiyyoo dabalee oomishaalee gosa hundaa irratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti. gabaa horii Aqaaqiif giddugala gabaa kuduraaf muduraa haayilee gaarman deemuun sochii gabaa ka daawwatte tsahaay daamxoo namoota dubbisuun ka gabaasta qabdi.
Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti dabaliin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha.
As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti bitachuudhaaf hin dhufe. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquu wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii kudha shanii fayyitaa turre. har'a birrii soddomii saddeetiin bitaan jira kunoo birrii soddomii saddeetiin hin bite kana diffeerensii baay'ee qaba shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittuun waluun fakkaatu lukkuun barreen gaddaa hanga dhibba shanii dhibba shaniif shantama har'a immoo hanga birrii dhibba saddeetii hanga dhibba torbaaf shantamaatti bitaa jira saangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleerasuma naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii kuma afur birrii kuma shan jedhu naannee naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee gahaan bittaa inni isaan waaman sodaachisa baay'ee amma kuma saddeetii amma kuma torbaatti waamu yoo humni kee danda'e hin bittaa dadhabde immoo dhiistee dabarta.
Torbaan lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde Beeteleemi. Beeteleemi. Beeteleemiin jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota kudha shaniin dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii digdamaa hanga digdamii shanii ture. amma garuu qarshii soddomi shanii hanga afurtamaati kan jedhamaa jiru amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera kan bara darbeerra baay'ee dabalee jira wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu saba maaliin akka dabale hin beeku obbo Tolisaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii.
Gabaa ayyaana san dhufee hoolota fidee Hoolota manaayin qabaa horsiisee akka barreen gaddaa toon laalu akka barreen gaddaatti miti gabaan baran ammoo baay'ee quuddas namedha gammachuudha. An barreen gaddaa kuma afurii barana kuma lamaaf dhibba shanii hanga naannoo kumaaf dhibba saddeet irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee des namedha nama gammachisa barana gabaan tasgabbaadha quufadha.
Aadde Azeeb Takkaalli namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra akka cimaa ta'e ibsanii jiru.
Azeeb Takkaalliin ibbaalala.
Azeeb Takkaalliin jedhama. Re'ee bituuf hin dhufin gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii kuma sadii hanga qarshii kuma afuriitti bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii kuma torbaa hanga kuma saddeetii jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara kuma lamaa fi kudha afurii kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jala bultii ayyaana waggaa haaraa bara kuma lamaaf kudha afuriitti magaalaa Amboottis akkasuma gatiin gabaa dabaluu dubbatu jiraattonni tokko tokko. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa gabaawwan irra deddeemee gaafachuun yaada jiraattotaa hanga tokko qindeesseera. bara haaraa Itoophiyaa borseen ilaalchisuun yaada isaan qaban kunoo.
Obbo Dajanee jedhama magaalaa Amboo kana keessa jiraadha. Haalli gabaa jireenyi garmalee qaala'aa barana. Hundisaa wanti nuti gatiinsaa gadi bu'aan homtuu hin jiru. Gatiinsaa qaala'aa hundisaa kan akka qullubbii soo argitee, kan akka lukkuu soo argitee, kan akka hoolaallee, kan akka sangaallee yoo ta'e hundisaa gatiinsaa ol ka'a. Bara isa darbeera garmalee jecha. Lukkuun amma amma dhibba saddeetii hanga dhibba torbaa waan akkasii. Ishee xiqqoo jiddugaleessaa hanga dhibba shanii, dhibba afurii fi shantamaa waan akkasii. Lukkuun dhibba shanii shantamaa nan bite akkasii.
Maqaan koo Fiqirtaa addaamuun jedhama kan bituufan ba'e daanqoo fi shunkurtii bituufan ba'e garuu gatiisaa baay'ee dabaleera dhibba saddeet jedhu gatiisaa haalli gabaa akkuma argamu oma kan nama gammachiisu miti waan hunduma dabaleera waan hundumtuu shunkurtii irraa kaasee hanga indaaqootti baay'ee dabaleera bara dhuftutti waan hundumaa otoo nu qannase jiruun keenyas haalli isaa gaarii miti otoo nu fayyeessani gaariidha.
Ameen bakka waliin nu ga'e maqaan koo gammachiisin jedhama. Jiraataa magaalaa Amboorraa bara 2013 keessatti haalli jiru haala gaariidha garuu xiqqoo rakkoon jiru dhimma dinagdee wal qabatee qaaleensi jireenyas rakkoon jira. Kana sirriitti mootummaan illee irratti hojjechuu qaba. Amma immoo magaalli keenya misooma argachaa jira waan ta'eef yoo bara 2013 keessatti kana caalatti misoomni babal'ate waan jedhu. Akka immoo rakkoottiin dhimmi nageenyaallee rakkoo guddaa jira jechaadha akkuma waliigalaatti kanaaf kanarratti immoo mootummaanis irratti hojjechuu qaba biyyi keenyas nageenya akka argattu gochuun gahee hawaasaati.
Ani Yaalamuu Zargaanaan jedhama jiraataa magaalaan booti. Haalli hoolaa gabaa irratti nu oolte hoolaa guddaan hanga kuma shanii fi dhibba shaniitti deema. Jiddu galeessi immoo hanga kuma sadii kuma sadii fi dhibba shanii hanga kuma afuritti deema. Kanaaf haalli gabaa jiddu galeessaa dhumaa jiru fooyya'aadha. Gara wuddiidha haalli gara wuddiitti deemee jira. Barana baay'ee dabalee jira. Koroonaa faana wal qabatee jira. Namni gara gabaa fi gara ayyaanaatii fi sosochii taasisaa jira malee. Haa of eeggannoon baay'ee ammana waan jiru natti fakkaata.
maqaa koo zalitu isheetu haalli gabaa waan hundumaa beessa xinnoo shunkurtii bichaatti dabalani warri sooressa afurtamii shan galchanii ani kiloo lama bite akka humna kootti ayyaanaaf hindaanqoof lukkuu malee maal qabna dhibba shan shantama hawwii gaarii kan hin qabu mucaan koo bicha nagaan naa dhufu wattaadara gondar jira akka nagaan naa galu.
maqaan koo Takiluu Miratuu jedhama. kuma lamaaf kudha sadi akkuma beekamu kuma naannoo keenya irraa kaasee hanga biyyattiitti jeequmsi jiraachaa turuusaa beekamaadha. Jeequmsaan furmaanii dhufuu waan hin dandeenyeef akka jaarraa digdami tokkoffaatti yoo yaadne namoonni hubannoo dhabuurraan waan baay'ee waan hin taane keessa galanii jiru. Hambira jeequmsarraan darbe haalli jireenyaa namoota baay'ee gadi bu'aadha. Namni kan hojjetee argatuu fi kan inni ittiin baasii baasu wal madaaluu hin dandeenye. Kanaaf hiyyeessi biyya keenyaa harka caalu waan ta'eef namni nyaatee buluu qaba. Namni nyaatee buluudhaaf nageenyis jiraachuu qaba. Kanaaf furmaata akka barbaadu mootummaan itti yaaduu qaba. kuma lamaa fi kudha afur immoo isa kanarraan faallaa ta'ee bara nageenyaa bara badhaadhinaa bara namoonni itti hojjetanitti milkaa'anii baratanitti milkaa'an namni nagaadhaan bahee galuu kan danda'u ta'uu kan qabudha jenneetu amanna bara eebbaa bara badhaadhinaa kan ta'u abdiin qabaa galatoomachuu barbaada.
Shittaayii dabareen jedhama. kuma lamaaf kudha sadii keessa nuuroon nu rakkisee baay'ee rakkanneerra ijoollee keenya guddifachuu gabaadhaan dhewaa bituu dadhabneerra akkatti amma immoo manni barumsaa innaa ga'u kana waan ittiin galmeeffannu iyyuu dhabneerra. Mana kiraa dadhabneerraa waan hunda wanti nuti har'a nuuroon baheessa jennee itti yaaddoomnutu jiru. Nuti amma fakkeenyaaf daa'ima keenya maal goone barsiifanna jennee taasisamna. Mana barumsaa kan dhaqee fudhatee galu jira galmeeffachuu dadhabee. Sila kanaatiifuu nuti immoo kuma lamaaf kudha afur keessa nageenyoo dhufe fudhanneetu ishii jennee bullaa. Nuuroon kan waddade kuni yoo nuun jijjiiramee mangisteen mangistee nagaa nuu ta'ee biyyi nagaa nagaa nuu ta'ee ijoollee keenya barsiifannee akkuma jennu kanas immoo warri dadhabne kun dhaqnee galmeeffannee uniformii keenya bitannee akkuma durii sana barsiifanne. jenne nan jaaladhaan jedhan.
Girmaa Dinquu ani anan jiraadhu magaalaa Amboo gabaan ayyaanaa lukkuun baay'ee gatii shammiyaadha. Shii kana amma fakkeenyaaf birrii dhibba shanii nan bite kana dhibba torbaa nan bite yeroo kaan odoo ta'ee gatiin lukkuu tokko birrii dhibba afuriidha. Kanaafuu bara kana dabaleera jechuudha. Gatiin waan hundayyuu daddabalee jira waan ta'eef gatii isaa baay'ee mi'aa waan ta'eef fooyya'uu qabaa waan jedhu.
Maqaan kiyya bilisummaa lachisaa jedhama. Akkuma lama kudha sadii keessatti rakkinoonni hedduunis turaniiru. Wantoonni hojjetamanis yoo jiraatan rakkinoota hedduu jechuun chaalenjii baay'ee nu kunna bira jira. Kanaaf fakkeenyaaf jechaadha akka biyya keenyatti haala rakkoon nageenyaa wal qabatee rakkinni hedduun tureera. Rakkinoota babal'aa haala siyaasaa biyya keenyaas wal qabatee haala koronaas wal qabatee haala uumamaa yookaan haala jijjiirama qilleensa adda addaa wajjin wal qabatee rakkoon tureera jechaadha. Kuma lama kudha afur kana keessatti tokko rakkinooti jiru kana fuudhuuf mootummaa irratti hojjechuu qaba uummanni seemu irratti hojjechuu qabaan jedha. Akkuma waliigalaatti rakkoon hojii dhabdummaa yookaan immoo barattoonni baay'een eebbifamanii hojii itti galuu irratti baay'een isaanii bakka alma rakkoo adda addaa keessa jiru jecha. Yaadaan dabalatee jechaadha. Kanaatiif gara fuulduraatti yoo danda'ame ta'ee mootummaan illee furmaata itti kennu kan hin jedhu hojii dhabdummaan baay'ee waan bal'ateeruuf barattoota kana akkamittiin haala mijeessee gama liqiitti isaa ta'u gama hojii carraa hojii jirutti fayyadamee gara hojiitti togashee jawaan jedhu yaada qabachaa.